queen May's md wey dem dey call mr chris ezenwa don show some love and support towards queen may again oh my pipo una know say eh, This sunday when e pass eh, queen may come shocktolize everybody queen may come shock us with this new acquire rolls royce so but the way be say a lot of people react to this whole thing ha the person wey be say is not left on the reaction now. mr chris ezenwa the md zander kiddies and things yes so the owner of zander kiddies and things when e be say Quebec, may na im be im brand ambassador don come hail queen may e say all oh, hail queen may yes o my people. una know say wen e comes to business queen may eh na no go area queen may dey deliver so and una know say a lot of people. The way dem take react to this whole thing, e make chris ezenwa come fall in love the more chris ezenwa don begin dey tell people say since when e be say im e dey come across women when e be say e dey do business say queen may no get comparison say queen may is top notch she no get comparison my people na know say we dey online in law we the queen may fans we queen may nation we dey pray make this sales this ship sail that is say make that is why we say make oga yo yo yo make e do come sign divorce make he sign divorce remain with him akpakpo we no sign am we just want am to leave our beautiful royal queen may for us because as for queen may she dey deliver she dey deliver e no get as you take near queen may where the grace no go near you so queen may na woman wey sabi na woman of substance when e be say she know her onions she know wetin she want my people as a woman make you no settle for less because if you know what you carry that is it. Eh, even bible talk and say those that know their god they shall be strong and do exploits. Who May is doing exploits in all ramification and the thing will be say they sweet me for this whole thing will be say they happen be say despite all this whole thing May still remain humble and that is what god want us to do god know they play with humble people he they give grace to the humble una see the way be say queen may every day queen may dey come out dey come thank in god dey come dey e no dey show body queen may no dey show body i can i just dey i just dey think with i just dey think outside the box dey say if to say na yo yo yo eh yo yo yo eh the only way wey be say you go take progress for this your life na when you humble yourself yo yo yo no want to humble himself at all he want to dey roast shoulder He wanted the raise shoulder and as so queen made they break the wing they break the tolo tolo wing They break am They break am This time around he shocked them. He shocked yul doche and queen and uh, judo ekwensu wura nwunagije e shock dem and online in-law begin they predict They predict say ah dis people go come out o oh, with with and dis even when we know say yo yo yo, don't run comot for house judy austin still carry eh, their old video post am online eh They know dey they do new things dem no dey see we may they give us level We may go give us product level It e go give us endorsement level It e go give us eh, eh, car level It e go give us house level which level now na dey The only level wey be say judy ekwensu and yo yo yo then they na just to stay inside car dem go just stay inside car dey dey do That format don cast make una bring new thing for una una go una followers yes that format e don cast as for queen may she dey update us she dey give us update so my people before i go even tell una about this. chris ezenwa all the things wey e be say he don talk and help her take express love and the new promise wey e be say e give queen may i go like to say una welcome to morning gist my people. here na where we dey torchlight things wey be say dey happen unto edochie's family yes and other trending trending news wey be say dey happen in case una never subscribe to our channel and na dis one be the first time wen be say una dey watch this channel abeg make una no forget to subscribe and hit the notification bell o oh all our returning viewers and subscribers i say my my god go bless una una own don better god go bless una nyafu nyafu yes so so my people o oh, hmm, una know say the last time when i post video concern chris ezenwa and, and queen may chris ezenwa was professing love to queen may he say my people una know say according to chris ezenwa he say you, queen may na woman wey e be say e no dey miss uh, business and pleasure together. When she's doing business with you, she's strictly on business. So, even your Edoche know the kind of person where this queen may be. E no say queen may not be queen may na atakata agba na no be no be person when e be say you go just push you go just push anyhow na jude ekwensu when e be say e dey desperate for fame he dey desperate for for to answer your ledoche nine all those things dey shark for body but queen may she dey very very focused and know she's a go-getter she knows what she wants so chris ezenwa say this is the kind of woman when e be say im want a woman that will be loyal to the con when e come to loyalty queen may is a loyal woman when queen may want to loyal dey loyal to you e go dey loyal to you at a fault at a time you go dey think say without uh, this uh, without um, you Queen May no go no go move forward no because she put in all her best in whatever she is doing and that is how genuines dem dey behave dem they put their best for everything when it comes to her marriage with Yul Edochie una see the way she put in the best because she doesn't have any other alternative other other uh, way of maybe she won't go begin dey do her for I know she put in all her best that if una look at yor like doche una go see say yor like doche no be na very very unserious human being he's a lazy man doesn't know how to do business he's not a focused woman because a focused man na man when he be say he go focus on him family rather small thing he don wave look at uh, the the the what do they call it the the church when he go open una don since four one month now that is four weeks dem never open church so e no get anything wey be say yul edochie go do do am very well na queen may na dey hide all im weakness and that is how bible talk am say as a woman you are you are a helper to your husband no be this thing wey be say judy austin come come bore eyike everybody come see come see yul edochie weakness no queen may was patching him even though say say as dem dey patch am e dey leak as dem dey patch am e dey leak Queen May was bashing him. So Christians one say he wants a woman that is so focused like Queen May and that hey, eh, as in dey from waiting, we they see make they just sign this divorce you go see what thing go happen you go see what thing go happen queen sezenwa eh hey, e no they take queen may dey play oh. some people don't even they carry them. rumour say na chris nine buy this car for queen may but we know say queen may big pass this one na queen may can aff afford it yes she can afford it because if na eh, billionaire gang this this woman dey for billionaire gang she don convert convert this lemon when e be say judy ekwensu throw come give am yan yul edoche e don convert am to lemon juice and e dey sell very well so my pipo o oh, eh md don hail am o oh, md don say jide kiji hold as you get hold am well that e mean say continue to dey wax strong continue to dey make us proud We make yes so continue to dey make make us proud because in fact we make you are too much you are too much na only people wey be say dem like darkness na dem go support jude ekwensu and yul edochie na only people wey be say dem no like beta thing, and anybody wey be say no like beta thing, beta thing no dey reach am so my people, o oh, na dis one now say make i come torchlight o oh. my people. una have a nice day o oh. bye